better, delicious salute for inside this correct boxing down, which all of now sports fans, football fans, Merry Christmas and Make Sense 2021. In advance, welcome to the football podcast for the fans and by the fans, what so they call moves. I remember your loyal bros, Rafi, when they sell football, as he they hot. I want you this medium to apologize, give all of una. Say we no come last, we no show face last week, onto one or two serious technical palaver as relationship will no gree come on for inside technology. I beg we could no this. we don't come back and we dey here gidigba sharply i go like use lamborghini run enter local scene as we see said local league go show surface this weekend for naija somebody shout hallelujah as it isn't easy say we just dey here we dey wait make local league show face dey say coronavirus one or two things no dey make us dey play local league and e dey affect our clubs when dey play based on continental stage but local league don show face and if nothing happen for night and kasala burst tomorrow morning the match go show face tomorrow as we go see rivers united go reason rangers of enugu for the yakubu gowon stadium we see akwa united go host kano pillars for gombe katsina go play against atlant if they get transport fare to travel go katsina and nasarawa united go hold ground against wiki tourists for lafia township stadium plateau united go reason kwara united for jos akwa united go hold dakada fc eh, eh, dakada fc pardon me for gospel akpabio stadium for uyo jigawa golden stars go play against sunshine stars only dey sunshine only dey stars for sani abacha stadium ifeanyi uba go dig against Lobby stars for their stadium mfm go host warri wolves my own warri wolves for the agege township stadium and on monday we go see the last match unto nigerian premier league Then be say enyimba go host abia warriors for enyimba international stadium abeg that one go be the abia derby. For the middle of the week, we see Americ of Sudan wire aim the people's elephant. They beat the elephant, the elephant can turn rat. Based on say they wire our obodo nigerian club three kpomo wey be enyimba for inside the caf champions league enyimba wey be the two times caf champions no see light as e be like say nepa cut dia light for that match and dem no fit survive the thing based on say i dey reason the thing i say make make clubs make this nigerian club make dem privatize this thing make be say na private owners na dey own club because i don dey reason the thing the thing just be one kind for for my eye since all orji uzokalo comot hand for inside Enyimba life. They never fit do anything again unto continental matters. They never fit win any Champions League. They don't they never even qualify go go, go semi final again. I, I may be wrong, but na wetin I dey reason be that. But they never they never fit qualify enter semi final. I know say they get one guy dey call uh, Ayase Agu na him be their na him be their MD. But the thing pass like that. At least say make make private owners make dem dey see say football na very tangible business. Make the government see say football na tangible business. If they give private owners government go smile and the private owners go smile too based on say nigeria talent full year talent just full year and e dey waste na make you see elmeric of sudan Where be sudan who be sudan what is sudan when be say they come they threa ten enyimba dey wipe enyimba three zero the thing dey pay me dey pay me no be say na small but ma leave enyimba ma waka enter the caf confederations cup as we see rivers united go south africa come make history as they be the first nigerian team to keep history for south africa and they come they no come do that one alone They come beat their opponent wey be blue bloemfontein celtic 2 per month. for here i go use my keke napep take enter Euro as, europe as igbo man go call am say na europe and for english premier league today dem don people don dey yarn say bruno fernandes go leave man united based on say di guy na good players and some people don dey yarn say man United madrid feeders as dem know, as dem know, reason say many many stars don comot from man u enter real madrid at in the end i no wan be words on the street na wetin i dey talk for street wetin people dey talk for area na be that but today we go see leicester city go host high flying manchester united for the king power stadium and we go watch bruno fernandes come see whether he fit continue im magic and that match don start like day like this as the match na 1:30pm nigerian time aston villa go host crystal palace by four o'clock fulham go play without their coach as the guy don test positive for covid-19 and dem go host southampton by c four o'clock chelsea go travel go arsenal go see if dem fit collect for their promo wey arsenal dey do make dem say arsenal dey give everybody bonanza bonanza bonanza if you play arsenal you go win dem go that side by six thirty go play against arsenal manchester city players Gabriel Jesus and Kai Walker dem don test positive to COVID-19 to compound Manchester, Manchester City problem. Be say Village people dey follow Pep Guardiola and dem go try dem go dem go see whether dem fit uh, eh, play against Newcastle whether dem fit win Newcastle dem go hold Newcastle, host Newcastle by 9 pm today and the final match for today we go see Bolton Port Sheffield United go play against Ancelotti Everton that match na still 9 pm tomorrow we go see Ovasabi Leeds United go play against West Ham Uh, sorry over sabi leeds united dey go play against burnley west ham go reason brighton and hoves albion liverpool go see if dem fit discipline west brom while mourinho tottenham go travel go play against wolves and other major leagues like this, don take break based on say they go for england they go for uh, uh, how they dey call am they go for christmas and only england and nigeria now go dey play ball this weekend when be the major league nigeria based on say e consign us and england based on say na major league mo salah don enter news again as guy don hint say im wan match comot for liverpool as he coach johan club don yarn say boy forget dat thing o oh. say not say the only thing go make uh, salah waka comot for liverpool based on say their weather say the weather be like say the weather too cold say but the only thing I go fit make am waka comot for liverpool say salah everything dey go on for liverpool but dem no go fit force am make him stay salah sef no comot mind for say him go fit move go real madrid or barcelona as him do interview with spanish paper wey dem dey call as him come yarn say body e no sweet am o oh, as dem no make am skipo oh for dia last champions league match di last champions league uh, champions league group stage against fc milan salah wey be di leading leading liverpool scorer for champions league Come talk say he wan break every record for inside the club. Say he wan win Premier League and Champions League for the near future. But Nkochi come yarn say for the interview say the interview no cause kasala between the player and the club and salah still get until the 2023 to stay for anfield na here i go like pack my kaya unto today podcast i go appreciate una feedback as i don the get from many of my guys many of my people many of people wey say they lis ten to this thing based on say dem dey lis ten to am they dey give me good feedback based on say no be only say oh you dey do well o they. just say tell me how i go take better the thing and my guy wey dem dey call azu my g wey dem dey call two black tokpe ajawo from introspection podcast etuan igbonoba from its plug and my guys from campus lion for fantasy premier league and all my bros dem wey dey pundit corner wey be say we dey one whatsapp group wey be say we dey yarn one or two They yab each other dey they they they talk truth at the same time una too much abeg this na christmas season i wan advise una say make una share love and happiness and to shook mouth for inside this matter abeg hala us call us text us or whatsapp us for inside the number zero zero nine five eight seven seven one one four eight. i go call am slow slow so that you go get am eight. i don match.